urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja apurikasiyo ya SBS radiyo uciye ku rubuga rwacu ngo ukanabumenya ariko SBS akaburungu komu akaburungu au akarongo gahetamye radiyo apu turabashimiye mwebwe mwese rero mushishikara mudukurikirana iyi ni SBS mu kirundi jean paul amede ndi kumwe namwe uno munsi rero aho na ikiza korona virusi gishishikara kwiha inkumbi hirya no hino ah, ku isi icyo kiza kikaba cugarije urudandazwa rutari ruke rukaba abantu benshi ata mirimo bagifise abandi barugaye ibidandazwa byabo ariko uno munsi rero twagendeye umwe mu basanzwe we yagumye yuguruye tumubaze we abigenza gute aho twashika twamusanze ari mu bikorwa ku bashobora kumva murumva yuko eh, hariho imodoka iri kirahinda iyo modoka rero iri kirahinda ikaba yariko irakora cyangwa iratekera ibidandaza kugira ngo ishobore kubisanza ababo rero twashitse kuri iryo duka dusanganye neho araduhaye akanya kugira ngo dushobore kumubaza ari mu bikorwa vyiwe reka tumubaze abashe ah, banze kutwidondora ku mazina hama tubone kubandanya Eh, murakoze jewe nitwa Mohamed eh, nkaba nkora ibi- urudandazwa rwanje eh, rw'amafrigo ngaha muri Oben n'uyo rero mwumva da turi kumwe muhamed asanzwe akora winjiye mu iduka ryiwe arafise we yavuze furigo je ndabona mm, furigo ndabona imashini zo kumesa imashini ah, zo kumesa impuzu ndabona televiziyo eh, ndabona urudandozo rw'i- rw'imashini zidasu sinzi ko ufise n'imashini zo koza amasahani ngaha yego turazifise ariye imashini turazifise zo koza amasahani yego dishwashers ye turi Yego. murumva rero ko ari urudandazwa runini cyane kandi aho mpagaraye sinshobora kubona firigo ihereza aho iri murumva ko ari urudandazwa runini rero korona virusi yaraje mwebwe hano kuri uru rudandazwa rwanyu hano open korona virusi ibafise kwingaruka nki na cyane cyane ko uh, mu kwezi kwa cumi na kabiri vyasa nk'aho biriko biragabanuka ariko ubu kandi umenga vyasubiye kwiha inkumbi mwebwe korona virusi muri uru rudandaza rwanyu yabagize ko i- ingaruka nke Ah, muri urudandazwa rwacu ku bintu bijyanye na coronavirus ah, ingaruka mbi ni za zindi si nziza kuko mu bisanzwe abakiriya bahora baza bakinjira akashima imashini cyangwa ifurigo imashini yo kumesa cyangwa ifurigo cyangwa imashini yo kumutsa impuzu televiziyo akayiraba neza akayihindukiza akitonda uno munsi ngona dufise rero ntibigishoboka yuko baza no mu iduka naho haza ni- si benshi ni babiri batatu ka- kandi nshobora kwemera ko binjira benshi kuko abandi baca bashaka yuko rero bagura online aguze online rero ukamurungikira amafoto akaraba bati yinzanire asanze hari n'akandi kantu atigeze abona kuri ya foto akagasanga ko akuba ati rejected akavuga ati "Nsu- subiza inyuma eh, nti nta ibi i- ntiwanyeretse ibi bintu byo bamubwiye ugasanga rero ibi- ibikorwa byacu bi- bi- bi- bifise intambamye nk'izo ugasanga turadandaje nti- yani umukiriya ntaba- ntabaye uko yabiziga siko abisa bisanze kubera kwa wumva kubera za ngingo zo ku- zo kudasohoka za ngingo zo kudatembera cyane za ngingo zo ku- zituma abantu begerana kugira ngo ashike yirabire icyo akeneye avuga ati nshobora kuza kubera iyi korona Eh, niho nizo ngaruka- ngaruka mbi turiko turaronka ngaha kandi urumva bituma urudanda rutagenda neza rero uh, ur- uriko uratubwira ingorane muriko muragira ngaha biraboneka ko uh, wa- mugabo urafise i- imodoka dusanze ngaho hanze uriko urapakira n'ubundi ugomba ugende nabo bobo eh, na- nabo uzishiriye nabo nabazanse ugarukanye ne- ivyo vyo bimeze gute bon ziriya ubona urabona ko zifite ubu etikete Eh.
kajya ka etikete ni aderese y'aho igiye ziya nizigiye abo rero n'abakiriya bigoye baraza barashika ngaha baraziraba barazigaragura bati nzanire iyi Ego.
Eh, nanjye bisha- bisaba ko ndayitwara kurya nyene atakosa nihenze nkakora ikintu nkakora ikintu yani ki- nkayibobora n'ahantu At- akabona akantu atigeze abona mu iduka nawe nyabwo ati nsubiza amahera Eh, nicyo tuma dupakira dushyira mu ikamyo kugira zigende zihagaze zishikeyo zihagaze Eh.
none ah, ko eh, firigo ari ikintu umenga cyane mm, ah, nuvuga nti coroshe ushobora gucurangura ikintu kikam- ki- ah, ikintu kikononekara hoho eh, zononekaye umuntu aba akeneye hano kuko twabonye ngo ni MH appliances hano muri Open bivuga yuko usanzwe unazitunganya urazikora iyo zononekaye ah, canke ni- ni ni- ni ibihimba bitandukanye ugurisha vyo vyo bimeze gute Bon, mu bisanzwe tura- eh, turagira icyo bita ah, services and repair Tura- turazikora tuka- tukanazisubiramo washaka no kuzoza tukanazoza rero iyo umukiriya afise ingorane y'ifirigo akatubwira ati firigo yanje irakanyisha hejuru mbwa munsi nikanyisha Tumu- tu- tubanza kumubaza firigo afise yi- ni ubwoko nyabaki n'ahaba kugira tumenye ukuntu ushobora kumuca amahera yo kuza kuyikora rero naho nyene bika- bikadute- bikadutera ingorane muri iyi korona firigo nyinshi iyo zifuye abakiriya benshi ntibashaka kuzikoresha bashaka nshasha mugabo ugasanga rero firigo rero naho yapfuye ni akantu gato kamutwara amahera make kuri kagure nshasha Eh, kuko hajya firigo ifise ibintu indwi bituma firigo idashobora gukora Iyo- muri ivyo ndwi kamwe gafuye icihagarara bo ifirigo iragira nk'izi firigo digitali irafise ikintu bita karte y- y'umuriro iyo ifuye firigo ntiyaka im- ntatarubona indani ntihinda ikigira kabiri ikagira icyo bita kompreseri ariyo moteri ya firigo I- i- umu- nk'umuduga u- iyo uhinze uragenda nayo iyo moteri idahinze firigo nikanyisha Eh, icyo kigira kabiri kigira gatatu hari icyo bita fen ariyo vandarateri ariyo i- ariyo ituma umuyaga muri firigo uzana bwabo bwabo kanye bukeneye eh iyo nayo ihagaze nayo ni kwa kundi nyene firigo irahagarara igize gatatu hakaba icyo bita ah, icyo bita ah, icyo bita um, ah, fuse defrost iyo fuse niyo ira- izana umuriro kugira ngo ifirigo indani ishuhe hanyuma iturire ya ice iriyo kugira ngo firigo kandi isubire gutangura bushasha igume igumane bwa bukanye rero iyo ijya fuse ida- ida- ya- ya- ya- ya- yahiye ida- idakora i- firigo iguma ig- ishiramo ama- amabarafu indani ice ice ice hama igaca ihagarika gukanyisha hasi hejuru ikaguma ika- ika- ikanye hagazugara naho ihagarara washaka aho ni kane hanyuma agaca icyo bita element ni hita iturira ya ice nayo nyene i- yarapfuye yahita urumva ni- i- i- ni- iguma ikanya hejuru umunsi ntikanya urumva hagacamo icyo bita n'itara ririmwo Ni- hari icyo bita n'icyo bita do switch ijya switch iyo wugaye umuryango hariho akabuto iyo wugaye umuryango fyonda aka kabuto kugira ngo ya feni izunguruke n'akajya kadakora ya feni ntizunguruka firigo kandi irahagarara urumva utu tuntu indwi kamwe gusa kononekaye firigo irahagarara Eh, rero umukiriya ugaca usanga arataye firigo y'igihumbi kubera akantu yokoresha ku mahera ijana ijana na mirongo itanu mugabo muri korona iyo baduhamagaye twebwe turabereka ingorane ifise ukaba ati look ntuti firigo si ingorane ntoyi reka tuze tugukorere ivyo vyose ni ibintu ukora rero wewe ngaha Ni- ni ubumenyi ni ubumenyi nanjye na- na- na- naronse ngaha muri australia Eh, si ukuvuga ngo nubu- eh, nubwo naronse aha nanjye wumva australia baranyigishije nanjye nabyize Eh, ni ubumenyi Eh, eh.
rero urumva wewe urashobora kugurishiriza umuntu furigo yapfa ukanagenda ukamufasha ku- kumwereka ikibazo yoba ifise ni, ni naho ni, ni ikiza canje rero nico gituma abakiriya benshi baza ngaho baza bandondera kuko bazi yuko ifuye nzogenda kuyikora kandi aho naho bon, tubahaye icyo bita waranti hari abo tubaha umwaka amezi atandatu amezi atatu iyo ni garanti eh, ni garantiye mu mezi atatu cyangwa atandatu cyangwa umwaka Donc, muri uwo mwaka ikiza kuba cose turi responsable ukora ku buntu dukora ku buntu mugabo inyuma y'umwaka ntituzomubwira ati we ko ga- ko garanti yaheze we turayigeje oya A- aza ari umunywanyi Eh, turamubwira ati "Eh, we ko wayiguze iwacu akakuma kapfuye we kagure hanyuma tugushiremo akagura akuma tukaba tumushyiramo ku buntu Eh, we- mugabo utayiguze iwacu urabyumva nawe waho rero. Niyo- niyo niyo tujya twasama neza Eh.
turiko turavugana cyane cyane ku vyerekeye ah, corona ku badufatiye hagati muri iki kiganiro iyi ni SBS mu kirundi ni Jean Paul Amede turi mu gisagara ca Oben ahari iduka rinini ryitwa MH appliances basanzwe bakora frigo nabonye televiziyo nabonye amamashini yo kumesa ayo koza ivyombo n'ayo kumutsa impuzu iyo wazimeshe ariko aratubwira ibijyanye n'ingorane yagize muri ino korona ah, virusi none turangiza ku bantu nk'amwe musanzwe mukora bino bikorwa korona virusi watubwiye ingorane iri kirabateza ariko hamwe n'ibyo ni giki ku bandi bantu badandaza urudandaza nkawe bariko baraca mu bibazo na cyane cyane bya korona virusi impanuro rimwe amajambo canke abiri bo impano nobaha muri iki gihe cya korona ni uko bwa mbere bagumiza umutima mu nda kuko nikiza cyazirekera muntu hanyuma bat- bateza kuvuga ama- kubahiriza amategeko ya leta bagu- nkatwe ngaha mu iduka nta winjira atambaye agapfukamunwa Na- n'abakozi baba bari ngaha bi- baba baga- bambaye agapfukamunwa hanyuma tuba dufite abantu badashobora kurenga binjira indani badashobora kurenga nka batanu iduka ringana gutya ko mbona ari rinini rwose ariko yego nicyo tuma twajya duhana amategeko abakozi ko kizira kwegera umukiriya Eh, uramuha distance agacagura agu- agukeneye akaguhamagara ukamwegera ko ntubuze ikimuzanye arashobora kuba afite n'iyo mugera akabaje baje no kukwandukiza Eh, abo n'abandi rero bakora ibyo byashira nabo nyene uravye nk'abantu bafite amaresitora Ah, usanga eh, abantu batonze hanze kubera igikombe kimwe kimwe cy'igahawa badashobora kwicara indani indani hagaragara bariko barateka igahawa hanyuma u- u- urinda ku muryango bagakoma mu cibandanye bose baragerageza kubyifatamo neza hariho n'abandi kabisa ubona ko vyagoranye kabisa atakundi mugabo niguma dusenga imana turabe yuko iki kiza nyene corengana amahoro kikijana nyene kuko nane abanyagihugu turagoye nako niko nobivuga ye ndabashimiye cyane muhammed Eh, murakoze cyane murakoze cyane mede Ego nuko rero turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana twari MH appliances ni ni, eh, ni ngo ni M ihagarariye Mohamed eh, MH eh, appliances hano muri Open aho rero afise urudandazwa ru- rutandukanye ukeneye ngo wo murondera kugira ngo ashobore nawe kugutunganyiriza murakoze ya SBS mu Kirundi ni to Jean Paul Amede naho butaha mu kindi kiganiro bye bye woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya umviriza ubicishije kuri apple podcast google podcast spotify canke ahariho hose uronkera amakuru yacu